mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya bino genekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa kabiri muri bibiri na cumi n'icenda mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ejo rya amerika turi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jowe diana ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangira ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu gisata c'indero mu burundi inyuma y'umwaka urenga kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu kirundo itanguye gukora buramatari w'iyo ntara avuga ko idafise uburyo bukwiye bwo gukora neza mu gihe icubakwa ahanini yubatswe kugira ngo ipfunyirize urugendo abanyeshuri bo mu kirundo bahora barinda gufata ingendo mu ntumbero yo kuronka aho baminuza mu ntwaro basigura ko badatahura impamvu iriko iratuma batayihurumbira mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze atubandaniriza ino nkuru mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze niho kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu kirundo yugurura imiryango imbere y'uko itangura koloneli anastase manirambona ayiserukira imbere y'amategeko yaragerageje gusigura uko iyo kaminuza izokora ni kaminuza atari iya leta ni kaminuza novuga yuko atari n'iy'abigenga ni kaminuza y'abenegihugu icyo bita universite communautaire abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga abenegihugu si kirenga nicyo gituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo kubera ari na kaminuza y'abenegihugu twaragerageje gufata ingingo zorohereza abenegihugu kanatsinda kuko aribo bene kaminuza umwaka wa mbere urarangiye ku banyeshuri bahatanguye ariko arashikiriza imvukira z'intara ya kirundo icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uheze mu ntara ya kirundo kuri uyu wa gatanu alain tribere mutabazi arongoye iyo ntara avuga ko kimwe mu bibazo iyo kaminuza ifise ari uko abayiteguriwe batariko barayihurumbira kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu kirundo yaruguruwe ubu bakaba bagira batangure umwaka ugira kabiri nyamara harabura uburyo bukwiye kugira ibandanye ikora neza haracyakenewe no kongereza ko izindi nyubakwa izindi nyubako kugira ngo uko imyaka igenda ije imbere cyangwa ko hashobora kugurwa ibindi bisata baronka aho bigira iyo kaminuza kandi ikaba ifite n'ikibazo nuko rwaruka bene iwacu bejeje amashuri yisumbuye batarayihurumbira n'ubu basanga barashaje kwiga hariya za bujumba wacanye ingozi yabavuna abavyeyi mu gutanga amahera menshi uyu muvukantara arangurira akazi kiwe mu gisagara ca bujumbura arafise iciyumviro muri bimwe vyoba bituma iyo kaminuza idahurumbirwa mwavuze ko ikenewe kwagurwa ikenewe n'ibikoresho n'ibindi vyinshi kugira ngo ihurumbirwe ivyo byose birimwo ivyo byose birimwo bivana n'ingene nayo nyene iba yifashe mu bijanye na ekipema kuko murazi ko abanyeshuri bagiye kwiga badafite ibikoresho bikwiye n'ubumenyi ntibuheza ngo bujyane n'igihe ibyo bikoresho nabyo uku kwaguka nta bandi bazobikora ni mwebwe ni twebwe twese umukenguza amateka ngabo nziza gerard yatuwe mu ntara ya kirundo abona ko icyo kibazo ari icyo kwicarira mu guhagararira ingufu zatanzwe n'abanyagihugu niba twese hamwe twokwiga mbe ni kubera ko none iyi kaminuza yacu yatwegereye mbe ni kubera icyo batayihurumbi itubere ikibazo twese twicare tuvuge tuti rero ko twashyizemo ingufu amakomine agatanga uburyo abenegihugu bakitanga haba mu bikorwa rusange no mu bindi bikorwa ni kubera ko uyu munsi none kaminuza yacu ibi bibondo biguma bitayihurumbi twese dushyire imitwe hamwe twiyumvire icyo kibazo bamwe mu basohotse amashuri yisumbuye mu ntara ya kirundo bamaze kuvugana n'ijwi rya amerika inyuma ya mikoro kuri icyo kibazo nk'uko bavyifuje baravuga bimwe mu bituma iyo kaminuza batayihurumbira bamwe babona ko gutangurira amashuri mu kirundo ukayaherezaho bishobora gutuma batamenya izindi ntara hari n'abandi batarizera neza ko iyo kaminuza yemewe barindiriye ko abambere bahabwa impapuro z'imitsindo hari n'uwundi muce w'abatari bake bifuza ko iyo kaminuza yokugurura imiryango igashyiraho ibisata biha uburenganzira abatatoye ikibazo cya leta kugira nabo bashobore kwiga inyigisho za kaminuza bafitiye uburenganzira mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
mu rwanda naho mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu bwatanguje porogaramu yo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe busigura ko hazoshingirwa ku makuru azotangwa n'abanyagihugu ubwabo aho mu karere ka rusizi ni mu burengerazuba bw'u rwanda basaba ko iryo vugururwa ryojana n'amakuru nyaryo bitangiye basigura ko muri kahise amakuru batanze yahindaguwe ni inkuru umenyesha amakuru wacu mu rwanda temistokle mutijima ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendewe kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere buvuga ko uko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza ibyiciro bagenzi babo bashyizwemo abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryakoranywe inenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa ahubwo ugasanga ngo kondisiyo igiye kugenderwaho ngenda atanga urugero nk'iwacu mu kagari ka butanda mudugudu wacu ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwe uraza mu cya mbere ugasanga nge ngo wari ushinze urugo icyo gihe ndashyirwa mu cya gatatu kandi ku ngufu ibyo bintu ni akarengane ibintu ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho tumaze gutanga uko amakuru tumaze kuyatanga baza kugaruka ngo ni ukujya kwireba ku ntare wasanga ugasanga bakubise mu cyiciro cya gatatu kandi icyiciro cya gatatu utagikwiriye abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuyeho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana umuntu afite hegitari ebyiri ubu mpinga isambu ye ibivuyemo tukagabana umuntu aba mu cyambere afite ya sambu ku buryo impingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga akabona na gahunda za leta ko kari muri cya cyiciro cya mbere haza gahunda ya gira inka we ntabwo ukwiye kuyifata uri mu cya gatatu haza ngo ni ugutanga ihene we nturimo uri mu cya gatatu haza ngo ni ugufata akazi mu muhanda we nturimo uri mu cya gatatu twararenganye mu byiciro ibyinshi byose turabibura nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azaboneke ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahunga birahari cyane mu gihe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aha mu rwanda kuri uyu wa kane yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage bakavuga ko bizahabwa uruhare runini ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudehe ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihabaho kubivugurura muzajye mutuba hafi niba ari igihe cyo kubivugurura musha mudusure ayo makuru dutanze tuyatangemo hari murebe n'ibyiciro batugeneye ko aribyo dukwiriye ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango nimutuvugire bihereye kubera turi mu mudugudu kugera mu kagari kugera mu murenge ibyiciro nibiramuka biza niba natwe turebe uko bashobora kuzatugenza kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya mirongo itanu na gatanu n'ibice birindwi ku ijana ni mu gihe icyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya zeru n'ibice bitanu ku ijana icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda barakoze abanyamakuru bacu mu burundi no mu rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije ndabutse ko mandanye kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo reka nguhe ikaze wowe wahisemo gufungura inyakiramajwi yawe mu kiganiro ejo ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro ukorera i kigali mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro ugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ku wa gatandatu isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma njye ubasuhuza kuri mikoro ndi nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye jaime muhawe nayo jaime nguhaye ikaze mu kiganiro urakoze cyane nicole nshuti bakunzi b'ikiganiro namwe mbahaye ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro iyo umuntu akicaye ku ntebe y'ishuri hari byinshi aba yibwira bigendanye n'ubuzima bw'ejo hazaza icyo azakora ndetse n'uko azabaho akanabeshaho umuryango we jaime uyu munsi turaza kuganira ku ki Ah, ngira ngo nicole wari umaze kubisobanura haruguru wavugaga ibijyanye n'amashuri uyu munsi rero abakunzi bacu twabategura ikiganiro kijyanye n'ubuzima hanze y'ishuri ese iyo umuntu amaze kurangiza amashuri agasanga ibyo yariteze hanze ntabwo ari byo ahabonye bigenda bite ese byashoboka ko umuntu akora ibijyanye n'ibyo atizi ese hari icyo bishobora kumuhungabanyaho si ibyo gusa kandi tubafitiye nta kinamico nyiramubande mukunda muri benshi aho uyu munsi muza gukurikirana agace ka mirongo inani na gatanu turaza kubahana wa mwanya wanyu muduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi reka dutangire ikiganiro cyacu twumva bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka burera basoje amashuri bari bafite uko bumva bazabaho nyuma yo gusoza amashuri ariko ibyo bibwiraga ntaho bihuriye n'uko babayeho kuri ubu ni mu nkuru twateguriwe na david hetimana afatanyije na ariette nishimwe
Eh, nyiri ku ntebe y'ishuri rero na numvaga byanga byakunda nzaba umukanishi Eh, nanjye nkajya mu igaraje nkakora nk'uko numvaga abandi bakora Eh, cyangwa se igihe cyanagira wenda ubushobozi buje nkaba nabona n'igaraje nanjye ntunga nyobora Mm, naje kurangiza kwiga nyine ngeze mu buzima bwo hanze sanga nza kwisanga mbona ibyo nagerageje kwiga nta kazi napfa kubibonera Eh, ni ukuvuga ngo harimo itandukaniro kuko ibyo nkora ubu ngubu mbasha gukora mu kazi nigengamo Eh, nkora akazi k'ubunyonzi Eh, ndangije kwiga nyine namaze kubona mbuze akazi k'ubukanishi nk'aho nk'ubwo nize nicaye nk'imyaka nk'ibiri hafi itatu ndavuga nti ibi ntago ibi si byo ndimo ndavuga ati reka noneho mpaguruke nshaka ubundi buryo nshakamo akazi ko gukora nza kwisanga rero nje gutwara igare ntitaye ngo narize cyangwa se ntitaye ngo ndashaka ko ibyo ni akazi k'ibyo nize numvaga nzaba umucungamari mwiza numvaga nzashaka akazi nkakabona nari mfite poroje nyinshi ku giti cyanjye kuri famiye yanjye numvaga nzashaka akazi namara kukabona nkakora sevingi ya ba peti frere peti frere na, na peti sere nkabakorera sevingi yo izabigisha muri kaminuza oya ntabwo zagezweho njye numvaga yuko nindangiza wenda ubuzima buzaba buhindutse nkajya nabona amafaranga binyoroheye ko ntabwo ariko nabisanzwe ko bitandukanye wenda nize umwuga wa mekanike ni nawo nkora ariko numvaga uburyo nzajya mbonamo amafaranga nzajya mbona amafaranga menshi cyane ariko siko nabisanze ngewe icyo nari niteze cyangwa se indoto nari mfite muri nge numvaga ko nziga kaminuza ariko nkakurikirana ishami ry'ubuganga ubu ngubu ndimo nakora akazi k'ubusekirite biratandukanye cyane kuko ntabwo nari narize sekirite no mu ishuri Ah, numvaga ko mege byibura naba n'umucuruzi mwikorera ku giti cyanjye ariko ntibyashobotse ndi mu kazi k'umutekano ntaho bihuriye pe nicaye ku ntebe y'ishuri niteguraga yuko nziga nkabona akazi keza nkatera imbere ako se byanshobokeye ntabwo ari byo ntabwo bihura bitandukaniye nuko nari niteze kuziga nkabona akazi nkamererwa neza ariko ubu ngubu urabona ari akazi se Eh, ubu ngubu ndi gukora akazi ko gutora amashashi n'ibipapuro iyo ugiye ku rubuga rwa kaminuza y'u rwanda ur akadomo acarwa nk'uko bigaragara mu cyegeranyo cyakozwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu kaminuza yagirwa imwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bigaragara ko abanyeshuri basaga ibihumbi mirongo itatu na bibiri magana cyenda mirongo itatu n'umunani aribo bamaze gusoza kaminuza muri abo mirongo itatu na gatandatu ku ijana ni igitsina gore naho mirongo itandatu na kane ku ijana ni igitsina gabo wakibaza utese aba bose niko babashije kubona imirimo mu mwaka ushize Thierry Mpamo ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo cyangwa se public relations mu ndimi z'amahanga nawe yashimangiye iki kibazo ubwo yaganiraga na The New Times ikinyamakuru cyandika gikorera mu Rwanda yavuze ko zimwe mu mpamvu abanyeshuri basoza kaminuza bakabura akazi ari uko baba barize ibidakenewe urebye ku isoko ry'umurimo ikindi kandi benshi basoza bashaka gukora akazi ko mu biro icyo twakita white collar jobs mu ndimi z'amahanga kandi ari akazi kadapfa kuboneka mu Rwanda christelle uwicyeza yaganiriye n'umwe mu barimu muri kaminuza y'u rwanda akaba n'abana n'abanyeshuri umunsi ku munsi uyu mwarimu yagarutse ku kibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ndetse no ku bijyanye n'ihungabana umuntu yagira aramutse yiteze ikintu ntakibone reka tumwumve
nitwa frank namara nigisha mu universite ibintu bya entrepreneurship na innovation nkaba mfite bacara muri communication na masters muri, ma- muri project planning and management nkaba nigisha abanyeshuri cyane cyane abo mu universite n'abandi bashoje kwihangira imirimo kugira ngo biteze imbere nawe wabanye igihe kinini n'abanyeshuri ubu ni imyumvire y'uko umunyeshuri aba ari ku ntebe y'ishuri akumva ko azakora icyo yize azasohoka aka- agakora icyo yize mu ishuri ubu ni imyumvire iterwa n'iki icya mbere ni background background ni ukuvuga iki uvuga uti jyewe nza nindangiza akazi nzakora akazi nko ka data ngiye kwi- kwiga eh, ubwubatsi kuko data yarubakaga kandi yabonye amafaranga mu kubaka akibagirwa ko ise igihe icya- niyibagiwe na tayimu igihe cya se yigaga ibyo bintu byo kubaka abantu bari barize ubwubatsi bari bari bangahe urabyumva ni kuko bimeze ndumva ikintu cyica abanye- abanyeshuri gutekereza ni imyumvire imyumvire yo kumva ngo ndashaka kuba nka kanaka so rero intego irakenewe ijana ku ijana ariko iyo ntego wowe kugira ngo hari ibyo bita strategies kugira ngo ujye kugera kuri iyo ntego hari ibintu ucamo noneho wowe nkawe iyo ufite expectation wayi urabanza ugatekereza se nzayigeraho gute kubye kuko ni- ninze mbabwira buriya ninabibabwiye na kare hari ibyo byo tuvuga ngo intego nangwa expectation hari ubwo uzi utazigeraho kubera wowe uruhare rwawe nk'umuntu nangwa se uruhare rw'abandi buriya iyo iyo ukora bi- iyo ukora puraningi ujya utekereza mu buzima ukavuga uti ninakigeraho bigende bite." ugashaka uvuga- ugashaka ibyo bita sayidi bi iyo uba wa- wari umuntu wari uri aho ngaho utegereje ngo uzaba radiyo perezida wenda wasoza universe ugasanga ibyo bidakunze ntabwo baba desperate bamwe abanyeshuri barimo kwiga ntabwo bareba ahantu hamwe ureba ahantu henshi kandi iyo uta- iyo utabonye ibyo washakaga ntabwo ari igihe ntabwo ushobora kuvuga ngo urapfuye ikindi cya kabiri bamwe bajya bajya mu- bamwe bajya mu mu biyobyabwenge abandi bakajya mu bujura abandi baka- bakajya mu migambi mibi kuko icyo watekerezaga ntabwo wakigezeho ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ni ni ugushishikariza aba- abanyeshuri kugana ubuyobozi bwa kariya gayidensi directorate bakajya bat- buriya iyo bavuze kariya gayidensi harimo n'abantu bat- batanga inama abajyanama iyo bakugiriye inama rero ejo iyo usohotse university nta kibazo wagira kuko already warabonye information y'ukuntu in case ikibazo kibaye nakifata mu gute kuvuga ngo abanyeshuri abo- abarangije n'abatarangije n'aba- n'abari mu kazi n'abatekereza ibiki ntutegereze kuvuga ngo wenda nk'aba- nk'aba- nk'aba bana bize journalism bakavuga ati nzajya kuba umunyamakuru wa rba nzajya kuba umunyamakuru wa furashi ngiye oya ni byiza ako kazi ukabonye ariko utanakabonye tekereza izindi eriyazi zo wakoramo wakwihangiramo akazi ikindi cyo na- ikindi ni mukagaya akazi ukavuga uti genda ashaka kuba umunyamakuru wiki ni byiza kuba umuntu uri profession uri specialized mu, mu bintu runaka ariko iyo ubuze ako kazi ugira ikibazo nicyo ureba abanyeshuri bamwe usanga umunyeshuri yarangije university yabura akazi ugasanga agiye mu biyo- biyobyabwenge noneho nkanjye umuntu umaze iminsi nigisha abanyeshuri batandukanye mu mapurive muri gavumenti icyo nabashishikariza ntabwo mukwiye guhanga amaso ahantu hamwe
ngira ngo nk'uko mwarimu frank nambara amaze kubisobanura abantu bagakwiye kumenya ko mu buzima hari inzira nyinshi ariko imwe iyo yanze bagakwiye gufata indi turi ku mana eric yize computer engineering muri kaminuza ariko ubu ni umubaji kandi arabikora
Eh, amazina yanjye nitwa turikomana erike nkaba narize computer science muri universite Eh, gusa nyine akaba atari ibyo bintu ubu ngubu ndi gukora iyo umuntu ari kwiga aba afite inzozi aba yumva ibintu byose bizashoboka kenshi na kenshi hari n'igihe uba uri n'umuhanga nyine wumva ubuzima buzashoboka wumva ibyo wize bizagira akamaro ariko iyo usohotse hanze uhura na reality itandukanye n'ibyo watekerezaga uza gusanga ibyo watekerezaga bihabanye n'ukuri kuri hanze biba bihabanye cyane ushaka akazi ukadepoza bikanga so nkanjye nadepoje ahantu harenga hatanu hose batamfata rimwe nkakora ama interview ntibamfate ubundi ntibana- ntibanafata amaseve yanjye so rero naje gusanga nyine ubuzima bwo kuvuga ngo nza- nzabaho ntunzwe n'ibyo nize bidashoboka Ah, ubu ngubu nkora ibitanda utubati Eh, maje kubona ko ubuzima butazashoboka bujyanye n'ibyo nize Eh, nari mfite bene wacu marume wanjye wabikoraga so yarambwiye rero mu gihe nyiri gushaka akazi ko naba ngiyeyo nkajya amufasha nagiyeyo nyine nkajya ndeba uko abikora nkamufasha nyuma nza kubona nanjye nabishobora bishyiramo ingufu nyine amafaranga mbonye nanjye mfungura ibyanjye ubu ngubu nibyo nsigaye nkora birantunze bayeho neza amafaranga araboneka na Eh, akazi ni akazi akazi ni akazi ikintu cyose wakora kikagutunga burya kiba gifite agaciro ku buzima bw'umuntu Eh, rero iyo uri mu ishuri ukarangiza wumva uzatungwa na- n'ibyo wize uba uri kwibeshya cyane Muba mwa- ibyo ibyo wize muba mwarabyize muri benshi kandi ntabwo ariko mwese muba muzabikora ngo bibatunge so byanga byakunda haba hagomba kuvamo bamwe batungwa n'ibyo batigeze biga Eh, rero nabashishikariza ko gukunda umurimo tu ikintu cyose cyaguha amafaranga ukumva ko wagikora kandi ukagikora ugikunze nyine kikagutunga nitwa Peter Nshimimana nkorera hano muri iyi banki mu Nsanzemo I&M banke ishami rya Rwamagana nkaba ndi sales officer Uh, njyewe nize amategeko muri kaminuza ariko mu by'ukuri mu kwiga amategeko kwanjye narabikundaga numvaga yuko ngomba kuba umunyamategeko ariko ibyo natekerezaga kuba nakora mu nzira zose nanyuzemo zo gushaka akazi ahantu hatandukanye ntabwo naje kugira amahirwe yo kubona akazi kajyanye n'ibyo nize ariko nkimara kubona ko mbuze ayo mahirwe yo kubona akazi yajyanye n'ibyo nize naje kugira amahirwe yo kubona akazi hano muri banki hano muri banki baguha amahugurwa ahagije kugira ngo ibyo ugiye gukora uzabe ufiteho amakuru yose ahagije ku buryo ak- akazi ugiye gukora wabasha kugakora neza kandi ugatanga umusaruro burya igihe cyose iyo ukora ibintu utize uba wumva ko hari hari nk'ikintu kibura muri wowe ariko mu by'ukuri nkimara kubona ko ngeze muri aka kazi numvishe ko hari icyo ngomba gukora mparanira kugira ngo nzagere ku byo nifuzaga iyo urimo gukora ibintu utize birumvikana ni nayo mpamvu bamwe ba- bacika intege bavuga ati ntabwo nshobora gukora ibintu nize byangora ariko nk'urubyiruko uca mu nzira zitandukanye kugira ngo uzitwe umugabo ntabwo ushobora gusuzugura akazi kuko ushobora kuba uri ahantu hamwe uyu munsi ukora akazi katajyanye n'ibyo wize ariko bikakoreyanta aho wifuzaga kuba uri nshuti bakunzi bacu tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikinamico nyiramubande uyu munsi turabagezaho agace ka mirongo inani na gatanu
mugire amahoro nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tubahaye ikaze mu mwanya w'ikinamico nyiramubande njye nitwa bukuru hussein giherukana surangwa na papiyasi w'agacano aka mu nkambi ese ubu intambara y'aba bagabo bombi yahereye reka tubikurikire muri iki gice
bikombe byose by'u rwanda
gatsimba urabona ukuntu iki gitenge n'iribaya ryabyo bimberega birakubereye da uyu mwana azi kudoda pe arabizi Hii, ahubwo nawe wambara ya rya kote na ya pantaro tureba abagore murahinda ubwo se ndaryigiramo ibiki sinireba inyuma nkabona rirankuye ahubwo umwana wanjye nagaruka kariya gashwa azasanga karakuze akamubagira rwose noneho impuhwe ufite kuko nabonye ari imfura y'u rwanda ngaho rero mpa n'aya mafaranga mbe nyabitse maze habana naza kuza tujye gushaka umukireri banje tube tumwishyuye ariko wa mugore we ntiwibona ubu se urebye usanga imifuka yanjye yaratobotse ku buryo ntashobora kuyabika njyewe ariko si cyo nari nshatse kuvuga uvuga iki se nashakaga kukubwira ko byaba byiza nyakubikiye Mm.
kuko rwose nabonye wigirira inyatsi y'amafaranga gusa umva ubwenge bwanyu mbese ariko si ubundi turaburana iki fata ayangaya ariwe muzamuha ayandi nanjye ngiye kuyabika mu mufuko azajya nteresha aba kugira ngo mbone andi icumi makumyabiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu ayo rwose bikaye Eh? mu bihumbi ijana ukampamo ibihumbi mirongo itanu gusa tuza ntabwo bishoboka rwose gatsinda bitashoboka se jumbabarira ushyire mu gaciro ibi ngibi ntabwo bibaho yanga Tuza.
yose tuza kandi ujye wemera ko njye njye mutware w'uru rugo Ibyo ndabizi.
Urumva? ibindi ubindekire ubundi se urabona ibihumbi ijana byahita byishyura umwenda wose ugashiramo hari n'isoni ariko gatsimba nyireka rero reka njye nkubwira nako kwanza reka ndeke guterana n'ayo magambo kuko nibaza ko bidufitiye inyungu twese wakabimenye se nyine wabaye wababajwe nuko atari wowe wayacishije mu ntoki Na- njyewe umwana wanjye mbabazi nagaruka nzamubwira ko n'umuhungu wawe babana mwanzengereje Nzamubwira ko- nzamubwira ko ari mwe muntesha umutwe
ese gaku ubu igihe wampaye ko cyarenze wanyuzeye
sha naciye kuri alimentation ahubwo akira akantu gashokora kandi nzi ko uyikunda cyane oh merisi sha Eh.
nkunda shokora ndabizi byahatari nanapfa reka ndabyibuka kera rero tukiga mu wa mbere Mm.
twari umunsi twize gusohoka turirukanka tujya kuri alimentation yabaga handi kwa spesiyose urayibuka Eh, iyi ndayibuka mbona wowe rero ubwo turi kurya amandazi wowe wakashokora Eh, ndumirwa ndavuga n'ibyaba byose shyamba irayikunda byatari umva n'umutima wanjye wose nkunda shokora pe Eh, Mm, sasa minyo mm, umva nkubwire ikintu nagushakiraga mm, nashakaga kusaba akantu gatoya mm, muri wikendi mm.
warese tukazasohokera isogwe hari ahantu hari akabari keza shaho Eh.
abantu barahaharaye muri iyi minsi ewe ubwo se tuzagenda ryari gakuba soya ni mu masaha ya nimugoroba ubundi tunywe turye tunabyine ego mani no kubyina birimo se Mm.
ubwo se nzabyina mpetse umwana mu mugongo bikunde koko gakuba Eh?
none se ntabwo byakunda ko umwana umusigira mama wawe eh umubwire ko ugiye guhahira umwana Mm.
hanyuma nyuma uze kumuhamagara umubwire ko nyine wabuze taxi none se mama ko atamwonsa nijoro urumva umwana nijoro yanywa iki wimbwira ibyo none se ubu ngubu iyo wagiye ku ishuri se umwana asigara yonka iki Mhm.
none se ntanywa kigoze Mm.
rwose nzasiga noneho nguze ebyiri
irwejuru na ruhinza
gakuru akomeje kuguyaguya minyoni ngo bazajyane mu kabyiniro kandi yiyemeje kugura kigozi ebyiri kugira ngo zizabe imfashabere mu gihe umwana yakenera konka bamusize mu rugo reka tuzabikurikire mu gice kizakurikiraho iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel mu gihe mizero crispin ari we afashe amajwi aranayatunganya tuzasubire ubutaha ngenari bukuru hussein mbere yo gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo twakire mugenzi wacu w'icyeza kirisitera atugezeho bumwe mu butumwa bugufi abakunzi bacu baba baratwoherereje baduha ibitekerezo inyunganizi ndetse n'icyo bumva twakosora jean aime urakoze kumpaha ikaze muri sitidiyo rero mwebwe mudukurikiye nababwira ko tugeze muri ka kanya tubanyura mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiriro ubutumwa tugiye kugarukaho none ni ubwo mwadusangije mu kiganiro cyavuga ku gutanga indezo aho twibazaga ati se mubona biterwa n'iki ko abagabo cyangwa abasore mu gihe bateye inda bahunga inshingano cyangwa bakanga gutanga indezo reka tubimburire kuri uyu twibwiye ufite nimero iherwa na makumyabiri na gatandatu mu butumwa bwe yagize ati mwakoze kuri icyo kiganiro ati njye nabyaranye n'umugabo ariko yarantereranye pe umwana agiye kugira hafi imyaka ine ariko nibaza iby'uwo mwana bikanyubira kuko njye nta bushobozi mfite mu kiganiro twumvishe umunyamategeko icyo avuga ku muntu winangira gutanga indezo kandi ari inshingano ze rero inama nyamukuru wagana inzego zibishinzwe cyangwa se abanyamategeko bakagufasha kandi nanone ku by'ubushobozi hari inzego zitanga ubufasha wazigana ndizeye neste uherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro yavuze ko bitangaje kubona umubyeyi wihakana uwo yabyaye gusa ngo abo babyeyi ntibakurikiranwe n'inzego zibishinzwe iridefonse uherereye mu karere ka huye yavuze ko abagabo benshi batandukira inshingano zabo bitewe n'uko baba baguye mu bishuko by'ubusambanyi ati kandi nanone hari n'igihe nta n'ubushobozi baba bafite wowe udukurikiye muri aka kanya ku ndangururamajwi nakubwira ko ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe wifashishije nimero zikurikira zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani mirongo itatu na kabiri ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukifashisha imbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho ujya ahashakirwa ukandikamo ikiganirisho bakunzi b'ikiganiro reka ubutumwa bwa none tubinire kuri anastasi wavuze ko abagabo bimana indezo kubera imyumvire ikiri hasi ati nandetse rimwe na rimwe aba ari abagabo bubatse bakanga kuba basenya bityo bikaba intandaro yo kwihakana abo babyaranye sinasoza ntabibukije ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bimuteganyirijwe kandi bishimishije njye na christe louis keza tuzasubire ubutaha mu butumwa muzaba mwaradusangije
reka nshimire christelle w'icyeza umaze kutugezaho ubutumwa abakunzi bacu batwandikiye ndetse mbashimire namwe bakunzi bacu mwatwandikiye nawe ufite icyo wavuga ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho kuri uyu munsi watwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga instagram facebook na twitter wandika ijambo ejo youth echo reka ngushimire nawe wabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro njye kuri mikoro ndi nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye jean aime muhawe nayo iki kiganiro gihagarariwe na nige na roger mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mukomeze kugira ibihe byiza
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazwe hamwe na fasil gebewu mwari mwazindukanye tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusanga iri jambo